Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatatu itariki zitanu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije mu bisanzwe umuntu yandika ibihumbi bitanu n'amajana ane ku kwezi rero ku gatwe k'umuntu ukwezi kose murumva yuko eh, biragora cyane ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango
uyu ni jean bosco kwibishatse arongoye impunzi z'abarundi ziba mu ikampi ya mahama mu rwanda agaragaza bimwe mu bibazo bijanye n'uburyo bihanze impunzi iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ingorane abanyeshuri biga amashuri y'imyuga mu ikampi y'impunzi ya rusenda bafise hamwe n'inkuru yerekeye imfashanyo izoronswa impunzi z'abarundi eh, i mahama turazigaruka ko mu kanya kari imbere amakuru tuyatangurire eh, yo mu ntara tuyatangurire ku nkuru ivuga ku gihugu c'ubuyapani caraye gishikirije imfashanyo impunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya Hama- mahama mu rwanda imfashanyo igizwe n'ibifungurwa bifise agaciro k'amadolari y'abanyamerika arenga umuriyoni ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ambasaderi w'ubuyapani mu rwanda takayuki miyashika yashikirije ko imfashanyo igihugu ciwe cahaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya mahama izotuma bamara iminsi baronka ico bafungura n'ibigori ibiharage n'ifu y'ubuyi We know that there is a big need in this camp. The population is uh, growing, and I think ati turazi ko hari byinshi bikenewe muri iyi kambi kuko n'abantu babandanya kwiyongera nahacu rero kugira ico dukoze mu gufasha abatishoboye ibyo dutanze bifise agaciro ku miliyoni w'amadolari ya amerika bizofasha cane cane abagore bibungenze abana bakivuka hamwe n'abandi bana bakiri bato babayeho nabi uh, children in a very uh, serious condition.
iyo mfashanyo yashikirijwe ishamwe mpuzamakungu pam rigaburira impunzi userukira pam mu rwanda umufasoni edith hens arashima akemeza ko ivyo biribwa bizotuma abantu abonikora kurusha abandi muri iyo kambi bahatorera akoyokwe And you can see here behind us that we bought uh, food commodities with it. You ati see murabona here- inyuma yacu imifuko myinshi y'ibiharage ifu ubuyi n'ibindi tuzobikoresha mu bice bitandukanye harimwo indya za misi yose z'impunzi kugwanya canke gukinga ingwara zituruka ku gufungura nabi mu bana bato hamwe no kugaburira abana ku ishure Of, of malnutrition, and it's also used in school feeding programs.
muri abo bantu nikora bijejwe ko bazobukura mu cibo harimwo abagwanya ingwara zidakira abo ijwi ry'amerika ry'abasanze mahama bariko barahabwa ifu y'ubuyi batubwiye ko ifu baronka ari ntica ntikize bagasaba ko yokongerezwa harerimana gaburiyeri kabatesi floride aha twaje gufata ubuyi bw'intuzi bw'abagendana ingwara zidakira twebwe bakaduha bitatu n'inusu canke bine Eh, baduha ivyindwi zibiri nyene muga ntibigeramo ya twari dukeya tuje gutora ubuyi baduha ibiro bitatu n'amagarama magana atanu mirongo mirongo itatu n'atandatu ivyo biha abana n'ubwanjye kubera ndwaye nk'ubu baduhaye ubw'iminsi cumi n'ine ku bwanjye nshobora kuvuga ngo nshobora nko kunywa ibikombe bitatu ku munsi kandi nandikiwe ibikombe bibiri ku munsi ubwo urumva bibaye bike nyine ndihangana nta kundi byongerewe nabyo byaba akarusho tubona twebwe babyongera ariko mm, biterwa n'iminsi nyine baba baduhaye ariko ku- kuri twe twumva babyi- babyongera kubera ko aba ari ibyanjye nyine by'uburwayi bwanjye imahama ubu iruhande y'ibiharage amavuta umunyu n'ibindi basigaye bahabwa n'amafaranga ibihumbi bitanu n'amajana ane y'u rwanda ku mpunzi imwe imwe kugira ngo bashobore guhindura imfungurwa bakigurira n'imboga yamara userukira izo mpunzi z'abarundi pasiteri jean bosco kwibishatse avuga ko ayo mahera ataco abamarira kuko ari make mu bisanzwe umuntu yandika ibihumbi bitanu n'amajana ane ku kwezi rero ku gatwe k'umuntu ukwezi kose murumva yuko eh, biragora cyane tubivuga turi ko turagerageza gusa kugira ngo eh, turabe yuko twoduga amahera kugira ngo tugire icyo twakwifasha turebe ko umuntu yoheza naho bidakunda ariko tugerageze turabe ko hari icyo hinduka turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka amufasha ukwezi ntakwiye kuri ico cifuzo c'impunzi ubuserukira ubuyapani mu rwanda yagize ati There are so many, many problems, and uh, uh, uh, honestly speaking, ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke yamara tugiye kubishikiriza leta y'ubuyapani gutyo tuzovugane n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bigenewe impunzi we are going to find uh, uh, wonderful solution.
u rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo irindwi na kimwe abarenga ibihumbi mirongo itandatu bari muri iyo kambi ya mahama mu gihe abandi baba mu bisagara bitandukanye cyane cyane kigali byekarabe n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze karavere tukiri mu rwanda kandi komite mpuzamakungu y'ishyirahamwe gitaho imbabare CICR itangaza ko gushika ubu ifise abana bashika ku gihumbi baburanye n'imiryango yabo iryo shyirahamwe ryemeza kandi ko abenshi muri abo bana amajana umunani ari abarundi barondera abavyeyi babo ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda uyu muryango wemeza ko wabashije gufasha abana b'abanyarwanda bagera ku bihumbi makumyabiri bagahuzwa n'imiryango yabo seyiseri ariko ivuga ko nubwo abana b'abanyarwanda bagishakisha imiryango yabo bagabanutse kuko ubu buri mwaka bakira abana bagera kuri makumyabiri ariko gifite akazi ko guhuza abana b'abarundi ndetse n'abakongomani batanye n'imiryango yabo seyiseri ivuga ko kugeza ubu ibarura abana b'abarundi bagera kuri magana inani baburanye n'ababyeyi babo n'abagera kuri magana abiri b'abakongomani bwana felix karekezi niwe ushinzwe guhuza abo bana n'imiryango yabo muri seyiseri asobanura uburyo bakoresha igihe habaga ibibazo mu burundi hari abana benshi bagiye bahungira mu rwanda abandi bahungira muri za tanzania aho rero seyiseri basanga mu nkambi ikabarejisitara tugashaka imiryango yabo mu gihugu baturutsemo haba mu burundi cyangwa muri congo hanyuma bamara kumenya imiryango tukazabahuza tugatanga amatangazo kuri radiyo niba afite inforomasiyo nkeya ishoboka yadufasha kumushakira umuryango turabikora n'ubu ngubu icya mbere dukoresha cyane ni ayo mafoto dufite ikindi twifashisha kugira ngo dushobore gushakisha imiryango n'ubwo bigoranye hari uburyo bushyashya turimo gukoresha bwa elegitoronike bw'iterambere ku buryo n'ahantu hatagerwa mu mashyamba hakure muri za kongo nk'urugero dukoresha uburyo bwa elegitoronike bwo kwandika ubutumwa bufite n'ifoto ni uburyo bwihuta cyane ku buryo iyo mesaje uyanditse y'ubutumwa bwanditse ugashyira n'ifoto ugahita ufotora umuntu dukoresha simatifone iyo mesaje irihuta ku buryo irarigeze aho umuntu aherereye uyu muyobozi avuga ko mu rwanda umubare w'abashakisha imiryango yabo wagabanutse cyane kuko mu myaka mirongo icyenda na kane kugeza bibiri na gatatu bahuje abagera ku bihumbi makumyabiri karekezi avuga ko kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza bibiri na gatatu buri mwaka bahuzaga abasaga magana atatu mu gihe muri iyi myaka bahuza abana batandukanye n'ababo bagera kuri makumyabiri cyangwa icumi no munsi yabo gusa karekezi avuga ko hari ubundi buryo bubafasha nk'iyo umwana aba akibuka make mu mazina y'abo mu muryango we urugero ni urwa madamu muhawe n'imana yvette watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka itandatu akaba yarabonye umuryango we amaze kugira imyaka hafi mirongo itatu nubwo atazi neza igihe yavukiye ubwo rumva nyine najyaga ngambirira gushaka umuryango nabiganiza nk'umuntu akanca intege akambwa ati reka ibyo byararangiye nyuma rero ejo bundi mu kwa munani nibwo umuntu yanganirije arimo ambwira ati uzi ko hari umuntu wabonye umwana bari baramubuze yabonye iwabo ari umugore nawe abyaye gatatu ati yaragiye atanga itangazo muri seyiseri nanjye rero ndavuga ntireka nzagiwe ndebe amazina ya papa ndayana ari nyazina ya musaza wanjye ndakeka ubwo ari byo banditse nyine ngiye kumva numva nyine barampamagaye kurumva bahise babaha nimero yanjye nyine barampamagara duhura gutyo nubwo nyine nababonye ariko n'ubundi imiryango yaratatanye papa ntawe uzi irengero rye mama we ndabizi ko yapfuye ko yapfuye tugeze ahantu bita imuvunga turi kujya muri kongo muhawe n'imana avuga ko yaje i kigali atazi ko ariho umuryango we utuye akahamara imyaka isaga cumi n'itanu atazi ko afite umuryango kandi utamuri kure kugeza ubwo yaje kwegera seyiseri ikamufasha kumuhuza n'umuryango we muhawe n'imana watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka itandatu nk'uko agereranya igihe yavukiye yabwira ijwi rya amerika ko yongeye kubona umuryango we afite imyaka mirongo itatu ndetse abyaye kabiri seyiseri ivuga ko kugeza ubu imiryango ifunguye ndetse igasaba n'ababa baraburanye n'abana babo ko nubwo imyaka yaba ishize ari myinshi batakwiheba ko hari ubwo bigishoboka ko imiryango yakongera igahura iyo umwana yatwegereye cyangwa umubyeyi yatwegereye ashakisha umuryango iyo kese ntabwo dushobora kuyifunga turayereka nubwo twamushakisha tukamubura ariko nta nyuma y'igihe bijya bibaho yuko bagaruka bakavuga bati mwongere muturebere ugasanga barabonanye cyangwa informasiyo iyo abonye amakuru mashyashya nawe araza akadufasha akatubwira ati cyagiye nari nababwiye ko aherereye muri aka gace ariko nabonye amakuru mashyashya ko atakiri aho ngaho yagiye aha n'aho ayo makuru rero nayo aradufashe niyo mpamvu umuntu wese badusabye ko tumufasha guhumuza n'umuryango we ntabwo kese ntabwo tuyifunga tuyikomeza ifunguye kugeza igihe tuzamubonera umuriro seyiseri imaze guhuza abana basaga ibihumbi makumyabiri biganjemo ab'abanyarwanda baburanye n'imiryango yabo muri jenoside ubu ikaba irimo gushakisha abana b'abarundi n'abakongomani bari mu nkambi zo mu rwanda ariko bakaba batabana n'imiryango yabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta abanyeshuri bo mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashika ku majana abiri biga imyuga bavuga ko babangamiwe no kutagira ibikoresho bijanye n'imyuga biga ndetse no kuronka aho bimenyereza iyo myuga n'inkuru yo mu menyeshamakuru y'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari mu rusenda abanyeshuri biga imyuga y'ubukanishi gusudira ndetse n'ububaji aho twabasanze muri santere yo mu rusenda bari kwigira mu mazu atatu asakaje amashitingi bamwe bicaye ku dutebe bakunze kwita udusonga bugari abandi nabo bicaye ku biti by'imbaho nta mwambaro w'ishuri bafite abarimu bari kwandika ku bibaho by'imbaho kimwe mu bibazo batugaragarije aba banyeshuri biga imyuga ni ubukene bw'ibikoresho bifashisha mu myigire yabo dufise ikibazo cy'aho twigira hameze nabi hari insekirite bo ntabwo hubakitse neza kandi turi impande y'ububare impande y'isoko urumva abantu baguma bahaca urujya n'uruza bigatuma natwe dusama tutari bufate ibyigwa neza kubwo ko batuderanja cyane bo turafise ikibazo cy'ibikoresho kuba turi ko turiga teori ariko ata puratike turi ko turakora mu byo twasaba twasaba yuko batuzanira ibikoresho ndetse tukanakora na puratike kuko ni nayo ikenewe cyane gusumba ibindi byose ni nayo mbona iyo tugira ikimaze gusumba bo turi kwiga mekanike ariko gushyika ubu ngubu nta modoka tubona twigira ko nta byo kunyonga ibyo byose ntabyo dufita ndetse n'ibikoresho dusanzwe twakoresha mu bintu byo gusambura amamoteri n'ibindi ibyo byose ngibyo nta kintu na kimwe dufite bari kubitwigisha teori eee ngaha ku ishuri turafite ibibazo byinshi kuko impunzu zacu nta n'impunzu dufise urumva turi impunzi bisaba ko baduha impunzu z'akazi bakaduha n'uturato dukorana mu magaraje urumva ntituzoza twambara impunzu no munsi ibyo tutaha icafuye ntituzoronka iyindi twambare ku bwa salvatoro arimo barimu bigisha abanyeshuri biga imyuga nawe ashimangira ko iki kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho byifashishwa ku biga imyuga gihari muri iyi nkambi yo mu rusenda ariko ishyirahamwe rya dara rikaba rimaze kugura ibi bikoresho bijyanye n'imyuga ryatangije muri iyi nkambi yo mu rusenda ndi umwarimu nangaje na adara irisutene na aseri kugira ngo duforume abarifije kubera uca usanga hari abagize ingorane nyinshi mu gihugu cy'u Burundi bijyanye n'iby'intambara benshi ntibabashije kwiga abandi nabo barize mugabo bagerayo batize baca baraba ko babona umengo nta kazi bafise bakora mu nkambi kubera birirwe bazunguruka abandi bayerera abandi bikaviramo n'ubusuma aricyo gituma bavuze ati mbo duforome ibintu by'amametiye aricyo gituma tuguye centre de formation adra mu nkambi kugira ngo duforome sudaje minizeri na mekanike batubwiye ko ibikoresho byamaze gushyika ibaraka barabiguze biri baraka urumva bategereje kuzobizana muri iyo semene poroshe bamwe muri abo banyeshuri batagize amahirwe yo kurangiza amashuri yisumbuye bari mu buhungiro muri iyi nkambi yo mu rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa uvira bavuga yuko bahisemo gukurikirana imyuga kugira ngo bazakemure bimwe mu bibazo bahura nabyo muri iyi nkambi gira neza fabrice yiga umwuga wo gusudira je nahise nk'ibintu bya sudire kubera yuko ibyo canke igihe nzokora imiryango y'ivyuma canke amadirisha y'ivyuma bivanye n'ukungene aya mahonje azoba ariko arubakira abantu nanje usanga baranyangajije bavuga bati ingo abana mwaforomwe na adra kugira ngo mukore imiryango y'abafije y'ivyuma hatunga imana ismaeli nawe yiga umwuga w'ubukanishi turiko twiga mekanike turiko twiga mekanike dufite icyizere ko ejo dushobora kuzomenya tukazofasha umuryango wacu natwe tukagira uko twitunga ishyirahamwe rya dara ryatangije amashuri y'imyuga kuri abo banyeshuri magana abiri muri gahunda yo gufasha impunzi z'abarundi kwigira dore ko iri shirahamwe rimaze umwaka ryigisha rigatanga n'ibikoresho ku mashyirahamwe y'abahinzi abacuruzi abarobyi ndetse n'abadozi bari muri iyi nkambi yo mu rusenda vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda wo mu ntara kivu amajyepfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms rivuga ko uko umwaka utashe abantu bashika ku miliyoni zitatu bahitanwa n'ingaruka ziterwa no kunywa inzoga nyinshi hamwe n'ibiyabiramutwe mu kiganiro mugenzi wacu diane nihazwe yagiranye na pia clavera Ndejimana atwara igisata citaho imibereho n'imibano y'abantu mu kigo kivura abafise indwara zo mu mutwe CNPK Centre Neuropsychologique de Kamenge abenshi bita kwa Lejanti yagarutse ku kungene abafise ico kibazo bafashwa Ndejimana yatanguye asigura ico arico dependance dependanse ni ukuvuga ingeso umuntu yaramufashe bijyanye n'ibyo akora bijyanye n'ibyo afata ugasanga bwiwe bwiwe adafashijwe ntagishoboye guhagarika iyo ngeso agenderamo nibyo bita dependanse muri isanzwe ururimi rw'igifaransa amadependanse rero afite ubwoko bwinshi ni ukuvuga rero abiganzirwa n'ingeso bakagenda gukina nk'urukino bikanga ko bataha ni urumva ni dependanse hakaba abandi rero bashobora kugira iyo ndwara yo kwiganzirwa n'ibiyabiramutwe aho ndomba novuga inzoga urumogi novuga twavuga busita za heroyine za kokayine n'ibindi bindi byinshi bishobora kwiganzira umuntu ntabagishoboye gufata ingingo wenyine adafashijwe kugira ngo abihebe majya mu make ni nk'ibyo yego hanyuma none umuntu muravuze ko ari ibintu abasanzwe akora aza kuba icyo twakita kwiganzira kuba depanda mu gifaransa niho binavugika neza gusumba ryari ni ibifata iminsi ni ibifata imyaka biba bivanye n'igihe kingana gute kugira ngo urinde ushikanga bivanye bivanye n'icyateye ukwiganzirwa kwiwe afite bivana n'icyabitumye nk'akarorero dufashe nka heroyine heroyine ni ikiramutwe gikomeye cyane ni ukuvuga ngo iyo umuntu agifashe iya mbere iya kabiri iya gatatu inshuro nka zitanu iyo depandanse irashobora guca yinjira ni ukuvuga ngo kimutera ni ukuvuga umunezero urengeje ndenzarugero hamwe avuga ati gusubira kuyihagarika ntibikunda ku byerekeye nk'inzoga nabyo biza buke buke buke buke buke buke buke buke ukumva nk'umuntu nk'akarorero ubwa mbere atabwa kunywa ikiyeri kimwe hanyuma umubiri ukumva aryohewe umubiri ukamenyera akanywa ibyeri bibiri bitatu umubiri ukamenyera gushyira hazonywa ibyeri bishyika cumi n'ibirenga muri icyo gihe umubiri ukabyakira muri icyo gihe rero kugira ngo ashobore kuvuga ngo ngo byaje gute uba biza buke buke bivanye n'ikireramutwe umuntu yafashe biba birashobora gufata umwanya mutoyi ni ukuvuga iyinga rimwe amayinga abiri amayinga atatu n'ibindi bishobora kugufata haciye navuga ikiringo kininiya cy'ubuzima bw'umuntu kuva ku mezi atandatu gushika ku mwaka n'ibindi
ni ibintu umuntu yumva ko biriko biramuzamo mu gihe biriko biramuzamo yaba iyo kokayine urumogi rutandukanye rwaba zaba izo nzoga zaba n'imikino itandukanye ko uravuga ko hariho n'abiganzirwa n'ikindi kintu kindi nk'amafilime ni kurabyumva yuko uriko uraja muri uko kwiganzirwa kugira uvyumve ubwa mbere wumva biza buke buke ukumva yuko umutima uguma urebagana iyo ubuze ico kintu maze ukagira n'ingoro ingorane zo gufata ingingo kugira ngo ushobore kubihagarika rimwe na rimwe hari abafata n'ingingo mugabo bikanka agaca yumva wa mutima urarebagana rwose akumva arabuze amahoro akumva aramenetse umutwe akumva agomba kugira bya bindi gucibwamo maze agaca asubira yumvise ibyo bimenyetso byose agaca asubira kuja kukifatira ako kanya hanyuma none ah, dufatiye nko kuri ivyo vyo kwihereza haba akayoga canke ivyo biyayuramutwe hari abakunze kuvuga ngo hari n'igihe usanga i- ico biba bikozwemo amaproduit muri mu gifaransa ngo ari nayo acatuma haba uko kwiganzirwa ivyo nivyo canke n'umubiri utinda ukamenyera ivyo vyo kuvuga ko ico kintu kiba gikozwemo arico gituma uja muri iyo dependance n'ugushikuza nibaza ko ari ugushikuza si ukuvuga ngo ngo ni ibyo biba bikozwemo ni ingeso ijyanye n'umuntu ukuntu umuntu yubatswe nk'akarorero nk'umuntu afite nka iyo kwiganzirwa n'urukino urumva nta nta urukino nta kintu kirukozwemo ngo gotuma umuntu bi- bimunanira kwihangana urumva ni inyubako y'umuntu abantu urumva ntitwubatse cyo kimwe hari abafise inyubako y'umubiri wabo imeze neza bashaka kwihanganira ibintu byoroshye n'abandi inyubako yabo novuga idabaha uburenganzira bwo guhitamo guhagarika iyo iyo ngeso yabaye ingeso nyine icyacika indwara hariho umwe mu bakunzi bacu atwandikiye atubaza yuko nimba ngo n'isukari nayo umuntu yoshobora kwishira muri ivyo biyarura-mutwe kuko ngo hariho benshi ubu unye bababwira ati isukari ni mbi ariko bagakomeza bayifata twavuze inzoga turavuga ibindi niyo nayo tuyishira muri uwo murwi eh, gapia claver urumva na- reka tumvikane neza abari twatwumviriza ni ukuvuga ngo mbega depandanse iza kwitwa depandanse ryari Ni igihe- ni igihe umuntu akunda ikintu bitu- ki- bi- bi- ku rugero rwo hejuru cyane bigatuma adashobora kukihanganira akibonye Mhm, urumva ni ukuvuga ngo niyo sukari mu isanzu yumvire nkuba barakubwira ati urarwaye diyabete hanyuma ukaba uzi yuko isukari yongeza diyabete mugabo wa mutima kagatima kaguma karebagana kavuga ngo uteza kumpa uteza kumpa uteza kumpa hanyuma umutima ugatsindwa ukabona urafashe uzi n'ingaruka mbi ku magara yawe muri icyo gihe dependance iba yagufashe yego murakoze cyane rwose pia claver hanjejimana kuri izo nsiguro muduhaye turiko turagaruka ku vyerekeye dependance muri mibi kirundi canke ikinyarwanda n'ukwiganzirwa n'ikintu kanaka canke ingeso kanaka turafise abakunzi b'ijwi rya amerika bafise uturazo ku murongo ya telefone wa mbere ni emmanuel emmanuel kazi yego yego ikaze ku ijwi rya amerika mbanje kubashimira muraho neza turaho turashima uherereye i kigali mu rwanda aharahera mu gatenga Mhm, nta kabazo canke intererano ngo ubundi nagira ngo nanjye ntange intererezanyo cyangwa se igitekerezo kuri iyo ngingo mwaduhaye tubahamagara ubundi usanga abantu bakoresha ibyo biyobyabwenge ahanini babikura mu masosiyete baba bagenda batemberana abantu bahorana aho ngaho abo batandukanye. ugasanga ahanini rero biterwa n'uko icyo kigali iyo gikomejemo cyangwa se abo bantu bakoresha ibyo bintu nawe niyo waba utabikoresha birangira ariho hantu nawe wisanze kandi mu buryo utazi Eh, ariyo mpamvu rero iyo wisanze ahantu nk'aho nyuma kuzikuramo birakugora kuko nabo barabigiyemo utarabiteganije cyangwa se ari impanuka zakuziye rero bikaba ngombwa yuko mu kugira ngo icyo kintu kiveho cya- ubwa- icya mbere na mbere ugomba gukora ni ukubanza ukica kuri cya gikundi ndetse na ba bantu bose cyangwa ingeso za i- ibikorwa wakoraga bikukuganisha muri icyo gikorwa kibi cyo kwi- cyo kwiyanyuza ibiyobyabwenge nko kunywa inzoga kunywa amatabi akenshi abantu babikura mu bigare baba bagendana nabyo ariyo mpamvu mu guhinduka umuntu yirinda icyo kigare agahindura kominote akegera imana cyane cyane agasenga kuko burya nta zindi mbaraga zidufasha kuri no usibye gusenga ijwi rya amerika murakoze urakoze cyane ubwira umunsi mwiza emmanuel yego yego mwavuganaga na birishabaga emanuel kigali mu urakoze rwanda ego pia claver murumvise ivyiyumviro vya emmanuel niko ikibano kirashobora kuguterera kugutwara muri ivyo bintu ku buryo wisanga uko ugendana n'abantu aho ugendera navyo biri mu biza vyorosha ko uyiganzirwa n'ingeso kanaka canke ikintu kanaka afite urumva majabo makeyi eh, tugiye kuri icyo kibazo ni ukuvuga ngo urazi umuntu nk'uko nabivuze ubwa mbere u- turatandukanye indimanwa y'umuntu ukuntu aremwe sibyo hariho abantu benshi rero cyane cyane ibyo dukunze kubona nk'urwaruka ruri eh, hagati y'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu kujya kuri imyaka cumi n'ibiri cumi n'umunani bo bari muri bya bihe bi- by'umuntu ashushe cyane ugasanga eh, mu bisagara bitandukanye eh, abana baragendana mu gikundi basanga umwe yavuga ati wowe udafata- ufashe aka kantu karatuma uryoherwa ukajya mu iswingi ukaryoherwa hama uwundi urumva par effet d'entraînement ugasanga ubu- uwundi mwana yafashe hanyuma amaze kubifata rimwe kabiri gatatu ya depandanse iba imaze kwinjira hagomba kuvuga cyane cyane ku byerekeye nka kokayine eroyine iyo yo vrema n'akanya gatoyi umuntu aba yagiye hanyuma nkavuga nti rero bivana n'icyabitumye urumva si ibyo gusa ngo bakunda umuntu abayemwo bituma umuntu ashobora kugira iyo ndwara iyo depandanse ni ukuvuga ngo hariho nk'abo ubaza bakakubwira bati twebwe twari dufite ibibazo byinshi tukabura itiro kubera ingorane dufite tudatorera inyishu nk'ibihe nk'igihugu biciyemo by'intambara ugasanga abantu barataye ukwizera barataye novuga espoir sinimwe mu gifaransa ntibivuga bavuga ati bo tubaho ku munsi ku munsi reka tufate bino bintu kugira ngo dushobore gusinzira turindire ko umunsi w'ejo uzoba urumva ako n'agace ibindi nabyo hari undi ashobora kubwira ati jewe nabigiyemwo ntwawe n'abandi nk'uko uwo mugenzi aje kubivuga ati nagenda n'abajene hanyuma ndabitangura buke buke hama harashyira igihe rero ndagishoboye kuvuga ngo ndahagaritse nurumva rero ugiye kubaza umuntu umwe umwe wese arakubwira icyatumye atangura kugira ivyo bintu ni ngo ibituma ni byinshi si ukuvuga ngo umuntu agira mu mugwi ubifata gusa hari n'abagira mu mugwi ubifata ugasanga barafite ya ndemanwa yo gufata ingingo akavuga ati mbogewe ibyo bintu sinshobora kubifata kuko ndazi ingaruka bizaje ku buzima bwanjye mwe ko abantu uko bubatse ntibatwabwa bose na effet d'entraînement aho tuba tugize ni globalisation surtout que atavyigwa birakogwa uvyerekane bati mbega umuntu abantu batwawe n'akagwi kubera bifata bangana gute yego yego murakoze cyane rwose abdul nawe wikadi nijado nijado wumva ntago ari utwihangane muhinga bw'ivyuma ngira ngo kabasovye uherehega jado jado ndi kigali ukigali akabazo canke intererano kwa pierre claver njejimana ikibazo nari mfite ni ukuntu usanga abantu benshi babaho banywa inzoga ugasanga ibyo bintu mu by'ukuri abantu babinywa bibagiraho ingaruka runaka zitari nziza bamara kubinywa ugasanga basinze bari kurwana yemwe na benshi bakakubita ababyeyi babo ese bakira imbaraga mu gufunga abo bantu cyangwa bakira imbaraga wenda mu guca bya bintu kugira ngo bidakomeza gukwirakwizwa Pierre Claver murumvise akabazo k'umukunzi wacu Kigali ari we Jado by'ukuri ibiyobyabwenge ibiyoberamutwe birahari ku isi si muri aka karere kacu gusa no mu bindi bihugu byateye imbere rwose navuga za erope zose za france za belgique ibyo byabamutwe birahari kandi ntibyemewe mu bisanzwe keretse aho nabonye gusa muri oranje muri oranje niho basigaje ahantu abantu bagera kubifata ata probleme muri muri peyiba aho narahabonye mugabo urumva kuvuga ngo gufunga abo bantu nibaza ko atari iyo nyishu kuko mu bisanzwe ngomba gutahuza abantu yuko iyo dependance yaramaze kugufata afite uburwayi uburwayi hanyuma umurwayi nawe agenda he agenda kwa muganga nta handi hantu umurwayi ashobora gukira atari kwa muganga ni ukuvuga ngo mu busho butandukanye niho uzasanga hanyobwa rero bimwe bya ruhasha by'ubugesera kuko nababwiye hari umuntu avuga ati ndanywa bino biyoberamutwe kugira ngo nshobore gutora agatiro kubera ibibazo ndimwo ntashobora gutorera inyishu ugasanga baragize ubuhiye bwo gukora n'inzoga bakoresha za sukari nyine ugasanga ni inzoga zikomeye cyane aho umuntu azinywa akava yarononekaye asigaye yarahinduwe n'irangi ni ukuvuga rero gufunga umuntu nibaza ngo si umuti vurema wo kurwanya cyane cyane ibyo bintu ni ukuvuga ngo umuti wa mbere abamaze kurwara ni ukujya kwivuza hanyuma umuti wa kabiri ni ugukingira abantu batarafata ibiyoberamutwe aricyo kintu turiko turakora mu gutangaza amakuru ku bantu benshi batwumva kugira ngo bafate ingingo ababitanguye batarashika kure yuko bihagarika hanyuma abaza barafashwa n'iyo ndwara depandanse bagende kwa muganga hanyuma abatarabifata nabo bumva ingaruka mbi zavyo hanyuma batinye bahagarika ivyo niwo muti mbona ukomeye kuvuga ngo gufunga nezire z'ukubafunga zirashobora gufashwa gufatwa n'indwara zitandukanye mugabo ntiziza zikuraho iyo ngeso ya depandanse
hama b'ababyeyi nabo bakarira abana bibaye ngombwa bagashira ku inkoni bite bobo
nibaza yuko ibyo bivana no kutamenya urumva baramaze mu kirundi bati inkoni ishikira igufa n'ishikira ingeso iyo umuntu aza yaragwaye umubyeyi ubwa mbere ateza kumutahura kandi ateza kumutabariza kugira ngo agende kwa muganga mu ndwara yiwe ijyanye no kwiganzirwa
ego Pierre Claver Njejimana mutwari gisata citaho imibereho n'imibano y'abantu mu kigo kivura abafise indwara zo mutwe SNPK Centre Neuropsychiatrique do Kamenge abenshi bita kwa Rojanti murakoze cyane gose kuri kano mukanya muhaye ijwi ry'Amerika
turagushimiye nawe Diane nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha ariko imbere y'uko dutandukana reka dusubire tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani umunani n'ibice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese